hagayya 6 bara 2016 oromiyaa bakka adda addaa keessatti hiriirri mormii geggeeffamuun namoonni ajjeefamuuf hedduun hidhaa keessa akka jiran kaan immoo eessa buuteen isaanii dhabamu jiraattonniif gareeleen mirga dhala namaaf falman gabaasanii jiru namoota ajjeefamuu kan ilaaleen godina wallaggaa bahaaf dhiyaarraa jaallanneen kanaas ofsiiste qabdi kuno.
hagayya ja'a bara 2016 magaalaa naqamtee keessatti hiriira mormii ba'ame sanarratti lubbuun namoota darbee kudha tokko kanneen miidhaa guddaan irra ga'ee ciisanii yaalamaa jiran ja'a yookaan torba akka ta'an kanneen wal'aansa jabaafis rifeerii yookaan immoo iddoo biraatti ergaman akka jiran. hospitaala naqamteerraa dooktar nagaash abarraa raadiyoo sagalee ameerikaaf yeroo sana ibsanii qilleensarra oolchuun keenya ni yaadatama kanneen rasaasaan madaa'anii hospitaala naqamtee keessatti wal'aanamaa turan gidduudha ogeessa barnoota faarmaasiin digirii duraa yuunivarsiitii finfinneerraa kan argatanii fi magaalaa naqamtee keessa yeroo dheeraaf hojjetaa akka turan obbo gabayyoo jaallataa wiixata darbe du'aan boqotanii reeffi isaanii bakka dhaloota isaanii kataate gullisootti awwaalaman jedhu jiraattonni obbo gabayyoo jaallataa attamiin ajjeefaman jiraattota keessaa ahmed bakaaru akka jechuun naa ibseera.
guyyaa gaafa sanaa isaan namoota mormii keessatti miidhamanii. lubbuun isaanii darbe geggeessuudhaaf reeffa duukaa deemaa turan namni tokko mallasee tashume kan jedhamu reeffa tasanaa gara maatiitti geggeessaa turani mataa bu'aa reeffa isaa gara hospitaalaa fuudhee galaa jiru irratti dhukaasii baname hundumtinuu reeffa gasee baqate obbo Gabayyoon nama utuu reeffa hin jiranii hundumtin erga dhukaasii baname baqatee jennaan nama sana gargaaruuf gaafa isaan itti jedhanii jedhan gara afuuffoo isaanii irra bakka ol dhiiraa galii jechuudha. achirra rukutamanii achitti kufan isaanii taasii gargaarsa ambuulaansiitiin gara hospitaalaa geeffamanii hospitaala keessatti yaalii hedduun erga godhamaafi ture gaafa kudha shanii duwwaa ja'a kuma lamaaf kudha ja'a addunyaa kanarraa duraan boqotan.
Namoonni guyyaa sana rukutaman ammayyuu mana yaalaatti wal'aansa argataa akka jiran jiru.
Eeyyeen amma ammaatti saala sana turanii yaala argataa jiran jiru kan finfinneetti barreeffamanis jiru.
Meeqa ta'u warra hospitaala qabtee jiran?
ammaaf kanani beekuu nama saddeetiidha. warra kaaniin immoo qulqulleeffachuu hin dandeenye maatiin fudhatanii deeman yeroo waan na ta'eef. Isaan keessa Dooktar Gabayyoon nama tokko turani gara biyya dhaloota isaanii guddisootti gaggeeffameera.
Obbo Gabayyoon maatii ijoollee qabu?
Yeroo adda addaatti baay'ee waan dararfamaa turanii fi waa'eedhuma gaa'elaayyuu yaadu'anii Oromoo bilisoomaa arguun barbaadaadha dhaadannoon isaanii qaamaan kanan beeku kan naan jedhanidha.
du'a obbo gabayyoo jaallataa kana hospitaala naqamteerraa qulqulleeffachuuf aangawoota hospitaalichaa ka sadarkaa adda addaa hoogganarra jiran quunnameen ture tokkoon isaaniiyyuu deebiinaa kennuuf fedhiin qaban carraa xiqqootti fufeen waajjira poolisii naqamtee odeeffannoo qabaa laata jedheen ajajaa waajjira poolisii naqamtee ka ta'an koomaandar dhibbarraa bilbila harka isaanii irratti argee lakkoofsi namoota naqamtee keessatti ajjeefamanii meeqa ga'eeraa jedheen gaafadheen.
Qorataa gaafadhu qorataa gaafadhu.
Bilbila saayinaa laattuu.
Anoon beeku.
Isiniin hin ilaaluu poolisiidha oo.
Poolisii on ta'eyyuu lakkoofni an kanan beeku ishee.
Itti fufees akkuma natti himame itti gaafatamaa ittisa yakkaa akka ta'an tafarii mitikkee bilbila harka isaanii irratti argeen ture.
Nu biratti hangalmaa hin jiru.
isa waa'ee namoota ajjeefamanii moo?
Eeyyee eeyyee.
Jechuun wanni hojjetame akkamiti?
Irratti namni armaan bira jee hangalmaa hin jiru.
Halo. Kanumaan cufan deebi'ee yaalee hin kaasan yaaliin kootti fufaa milkoofnaan fudhadheen dhiyaadha. Gama kaaniin immoo godina wallaggaa dhiyaa magaalaa gimbii keessatti hagayya ja'a bara kuma lamaaf kudha ja'a. hiriira mormii gaggeeffamaa ture keessatti ilmi isaanii Mustafaa Mahammad Nur Umar akka jalaa ajjeefaman kan naaf himan harmeesaa adda Alimaa Mahammad turan akkasnaan jedhan.
Ijoolleen koo manni garaajii naannoodhuma mannooriyaa keenyarraa innoo daqiiqaa kudhaniin caalu walitti dhiyoodha. Hiriira ba'u jedhanii naan immoo waama nafsiyyaa koonna baree ta'een beekuuf al lamaan tokko deddeebi'een ture. Yeroon deddeebi'u kanatti ijoolleen gara nama kudhanii fa'aan ta'u walitti qaqqabamanii dhadhaabbatu. Waan tokko qabatanii jiran egaa harka qullaadhaa dhagaan qabanii dullaan qabanii waan tokko iyyuu hin qaban. Isa booddee ijoollee koo bittinna'aa warra abidda baatanii jiniin tigliin dhagnaa. Garra hojii isin hojjechiisanii ofuma addanan dhaabbatinaa jedheen san lama deebi'e kanammoo ijoolleen iyyuu ishinaa jedhanii mana garaajiitti nam'ani an dhiiseen gadi dhufe. Manan geenye kana gidduutti mana garaajii cabsaniitti nam'ani mucaan tokko naan jetteenaan nan fiige ta'e nan deeme ta'ees hin beeku gaafa fiigee ol ba'u isa Mustafaa kana tumaa'eera barandaarra jilbeenfachiise.
Maaliin?
Sadafii qawwee dhaantumaa jira. Amma lama turan inni tokko makiinaa jala naanna'ee na baqate inni tokko ammas makiinaa jala naanna'ee akka waan baqateetti ol isatti deebi'e. Amma kana gidduutti ishee xinnoo waan qoxisuusaa tokko jira inni immoo afur ta'anii isa mootumaa jiru. Sila nafsi nan ajjeesin nan ajjeesin jedha Mustafaan kun naqa lama iji koo al tokko laalee gurri koo naqa lama dhaga'ee kun seenaadha naan waan na keessaan banneedha. ishee xinnoo kana afur ta'anii bakkee keessa na jala ari'aa jiru isheettiin achi galagalee dhagaa fudhadheen dhagaa kana naqa lama sadiin darbadde poolisooti kun tooftaaf ta'e waan isaan hin beeku na jalaa baqatan mucuma kana wajjin ariinee namni na biran jiru ani qobaa koodha uummati sile yaa'ee bakkee ture hundumtuun tamsa'ee qobaa ta'uu koottiin mucaan koos galaafatame utuu uummatillee amma tokko totochiin jiraate nafsiin waa baqatan egaa maaliif waraanuma bakkee jira wanta ta'eef hundumtuu lubbuudhaaf baqate kana namattis faraduu hin danda'u.
Achi Mustafaan eegaa isa booda eessa ture?
Amma gaafan obboleessarraa warra kana arfan buusee achi as galagalu Mustafaan rukutee qawweedhaan kufee ciisaera. Booddee akkuma silee yaaru gaafan iyyuu suuquma suuqaa yayyaanii. dhufanii reeffa isaa kana na gargaaranii lafaa kaaseen hospitaalaan gaadde manuma garaajii isaa keessatti du'e achumatti ajjeesaniin.
Nama ajjeese beektuu bifa wayyaa yookiin dhaabaluudha waan jettan qabdu.
Poolisiin kun poolisii warrumaa federaalaa makalaakaa naannoo turanidha ijoolleen hin beeku. Wagaazii miti warrumaa as keessa turanidha warra naannoorra turanidha.
Afaan maalii dubbatu?
Afaan Oromoo sinaasawu Amaara sinaasawu.
amma gaayyuu mustafaan faan maal gootan jedhaniitu kan itti hollixan jechuun rukutaa turanii jettan yeroo rukutan sana waan dubbatan qabu jarri kun.
isa duwwaamne ijoolleen sadan arfan tokko jiru sin barbaanna jechaanii turaniidhan isa kanaan immoo kottuu si barbaanna waa sitti nan deebita jechaanii turaniidhan malee ana biratti waan jedhame nageenyaan isuma reebamaa jiru ni obboleessa ariyaa jiru ni irratti qaqqabadhe fiigee.
ijoollee kan biraan wajjin turanoo eessa dhaqan.
ijoolleen gara biraa wajjiniin turan egaa lubbuudha miti reen babbaqatan hin dhodhokatan inni kun iyyuu sababa obboleessa isa xinnaa kanaatti ba'e amma egaa cabsanii mana isaan baarrii gibbii mana garaajii cufatan kutanii cabsanii walitti galani gibbii isaa keessatti mucaan koo kan du'e.
isa booda gara hospitaalaa geessitan.
ee gara hospitaalaan geessi. amma gaafan geessu immoo sumattuu du'aa armasaan lafa kaasadhe. gaafa jarri du'aadha jedhanii garaana kutaniin garaa kutadde waanan godhuun qabu gaa mucaa koo seenaanan yaadatu malee waan tokko waanan godhuun qabu gumaa isaa immoo rabbittan laadhe waaqattan laadhe hangumaa isaa waaqayyoo naaf afalmu malee waan tokko waanan godhuun qabu humna siin qabu qawwee siin qabutti nan gumaa isaa deeffadhan jedhu gumaa isaa waaqayyottan laadhadhe malee waan tokko waanan godhuun qabu.
Mustafaa mucaa keessan meeqaffaadha?
Tokkoffaadha naaf majammaraadha.
Hangafa.
Hangafa ee.
Umriin isaa meeqa?
Umriin isaa waggaa soddomii lammaffaadha.
Fuudhee mana dhaabeera?
Fuudheera ijoollee lama qaba. Inni hangafi waggaa torbaadha. Isheen xinnoo waggaa tokko reefu.
Warri manaa ammoo hojii qabu?
Hojii hin qabdu waan tokkoyyuu.
Akka haadha tokkootti wanta ta'ee darbe sana amma yeroo yaadattani maaltu isinitti dhaga'ama?
Jechuun utuun hin argine ta'ee utuun lafaan kaafanne ta'ee baay'ee na qoccaa. itti qaqqabadhee immoo irraa buusachuus hin dandeenye lafaa kaafadhee immoo akkuma isaatti tattaafadhee wagwaala'uu nu dhowwanii uummataan hin kaasitan iyyuu jedhan reeffa nu dhowwatu turan. Lafuma sanaa reeffanan kaasisan reeffa nama meeqaatu lafatti intinaa jechaa ture reeffan kaasisan jedhani.
Waa'ee ajjechaa Mustafaa Mahammad Nuur Umar poolisiin magaalaa Gimbii maal jedha? Itti gaafatamaa akka ta'an Komaandar Simooneen akkas naan jedhan.
Abeet.
Alo Komaandar Simoone.
Abeet.
Nagaa ooltanii.
Nagaa jirtu.
Galata Waaqayyoo jaallanneen jedhamaan VOA sagantaa afaan Oromoorraa.
Eeshi.
Dargaggoo Mustafaa Mahammad Nuur torban sanbat duraa darbee ajjeefamuu laalee waajirri keessan waan beeku jiraa jedhee gaafachuuf.
Qooyee beetti kootu nafli sagalee magaalaan dhageessaa karaarra jira wanta jechaa jirtu dhaga'uma.
Anaaf gaariidhaan dhaga'ama.
Naatti immoo dhaga'amaa hin jiru.
Akkasii Ee giifti.
garuu sagaleen qulqulluudhaam.
Jaalallee gammadaa jedhama. Maaliin ta'e jira.
Koomaandar Simooneen ennaa dhumarratti qoosan bilbilli harka isaanii banaa ta'uu nu banne takka jedheen deebisee yaale gonkumaan kaasan yaali kootti fufeeraa itti gaafatamaa poolisii godina wallaggaa dhihaa koomaandar darajjee baa'isaa argeen Mustafaa Mahammad Nuur Umar dhuguma ajjeefameeraan jedheen akkas jedhan.
Ee sirriidha. Walitti bu'iinsa qaama nageenyaa wajjin taasifamedha malee waan gaarii hin turre miti.
Yakki inni hojjete yookiin waan inni barbaadameef kan waajirri keessan beeku maal?
Qaamni nageenyaas haa ta'u hidhee miti kan inni dhaqee tarkaanfii kana fudhate qaama nageenyaa harkatti meeshaa qabachuudhaani kun kana ta'eera mucaan lubbuun isaa darbeera jechuudha nageenya booressuudhaan.
Qaama nageenyaa harkaa meeshaa fudhachuuf hin yaale kan jettan eessatti kun?
Magaala keessatti Garuu harmeensaa nuyi dubbifne akka jedhanitti gaaraajii keessatuu jiranidha achitti cabsanii olitti lixanii aniyyuu achan turee jedhu.
iyyoo iyyoo garaajii keessatti mini guyyaa sana iddoon garaajiis hin jiru.
Akka waajirri keessan jedhutti eessatti kun kan ta'e?
Magaaluma keessatti naannaan suni naannaadhuma mana isaaniiti sirriidha. Haalli nageenyaa gaafa sana gaarii hin turre gaafa sanbata duraati.
Mm.
Haala kana keessatti mucaan kun qaama nageenyaa tasgabbeessuudhaaf ka'e kanarratti meeshaa harkatti qabate. Mustafaan jedhamu kun jechuudha.
Humni isin jettan kun isaan akka jedhanitti kan federaalaatiyyuu kan iddoo sanatti bobba'ee waa uumamnaanni tasgabbeessu moo eegumsuma ramaddiidha?
Ergama naannoon keenya biyyi keenya qabu kun federaala kun naannoodha jechuu otoo hin taane qaamni nageenya tasgabbeessuu akka naannoottis akka federaalaattis olaantummaa seeraa kabachiisuudhaaf tasgabbeessuudhaaf dirqama qaba. Kana keessatti olaantummaa seeraatiif kan hin bitame immoo akkaataa seera biyya keenyaa fi ara biyya keenyaatti olaantummaa seeraa sana tasgabbeessuudhaaf yookaan fudhachuudhaaf eh, maandeetii qaba. Hiriira seeraan alaa awaajame sana qaamni nageenyaa tasgabbeessuudhaaf yookaan eegumsa naannoo sana keessa gochuudhaaf yeroo socho'u dhimma kana keessatti jechuudha kan mucaan kun qaama nageenyaa meeshaa harkatti qabatee jennaan kana gidduutti qaama nageenyaa wajjin walitti bu'uun uumame kana gidduutti lubbuun isaa bahee jechuudha.
Kanumaaniin kan har'aa xumura dhaggeeffatoota keenya an jaallannee gammadaatii nagaatti.